iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ijwi rya amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda kuri uyu wa kane itariki cumi na zitanu z'ukwezi kwa cumi na rimwe umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani muri studio gatanu i washington dc muri kumwe na oriane itangishaka ikaze mwese mu biganiro byo kuri ino saha
ariko magana atanu ya buri cyumweru twarayasora barayanze bagira bitanu ngo turayatanga twayakura heza
abo n'abacuruzi bakorera mu turere twa rubavu na ngororero mu ntara y'ubuseruko bw'u rwanda bidogera amakori bakwa adahuye n'ubucuruzi bakora iyo nkuru niyerekeye abanyeshuri b'impunzi z'abarundi baba muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo bahawe imfashanyo yo kwiga muri kaminuza ya ebenezer de minembwe muri teritwari ya fizi n'izindi nkuru twazibateguriye ikaze mwese duhereye ku makuru mu burundi abanyeshuri bo mu burundi basabwa gukurikiza amategeko agenga umwuga wabo abarongoye ibisata bitandukanye nabo ntibafata nk'abansi bakabaha amakuru igihe bayasabye hako ni akamo k'urongoye urwego sense rukurikirana hafi uko umwuga wo kumenyesha amakuru ukorwa mu burundi hari mu nama kuri uno wa kane n'abajejwe ibisata bitandukanye hamwe n'abarongoye ibinyamakuru amakuru n'amaradiyo ibindi kuri inkuru mugenzi wacu evariste nzikobanyanga muri iyo nama urongoye urwego sense yahuye n'abajejwe intwaro abajejwe umucamanza abajejwe umutekano n'abajejwe igisata co kumenyesha amakuru nestor banka umukunzi yabwiye abamenyesha amakuru icatumye iyo nama itunganywa kwari kugira ngo tubamenyeshe amategeko makuru makuru agenga igisata aherutswe gusubirwamwo hamwe n'itegeko rigenga umwuga wo kumenyesha amakuru twahuye rero kugira ngo tubabwire ibyahindutse ibikuru bikuru biri muri ayo mategeko mu ntumbero y'uko bose bobimenya kugira ngo ayo mategeko yubahirizwe na bose kugira ngo umwuga wo kumenyesha amakuru ugende neza na cane cane mu bihe bidasanzwe twimirije bishira amatora mbere n'amatora nyezina aho twagiye turabona muri kahise hagiye haraba utugorane maze tugatuma ibintu bitagenda neza iyo nama yabaye ariko mu gihe bamwe mu barongoye amaradiyo yigenga mu burundi bavuga ko bitaborohera gushikira inkuru ku bajejwe ibisata bitandukanye mu gihugu uno yari yaserukiye umuyobozi wa radiyo isanganiro isamiranira ku butaka bw'uburundi yerekanye intambamye n'amakenga bafise mu kurangura umwuga wo kumenyesha amakuru ni kenshi tugenda gusaba amakuru canke wahagarara ibujumbura ugaterefona gura amatari kanaka akakubwira ati eh uruwo mwisanganire wapi muribuka ivyo ivyo muri kahise canke mwebwe tubafata nk'inzamba na humura donc ndiko mvuga ibintu tubayemwo mu buzima bwacu bwa misi yose jewe nibaza yuko nimba turi hano mu gihugu c'uburundi turiko duserva le même public nibaza yuko atakudutandukanya ngira ni bimwe mwarimu wavuze bya umwana n'ikinono sinumva ingene umutegetsi ari sanse kuduha inkuru yodukarifiye gutyo kandundura nk'uko yaserukiye iyo radiyo muri iyo nama bivuga ni ugushikira itangazo riba ryavuye mu nama shikiranganji canke ivyaranguwe na bumwe mu bushikiranganji bihabwa bamwe abandi bagakumirwa hariho n'ibindi bintu dukunze kubona umuntu arashaka gutegura amarealizasiyo ya ministere realizasiyo ziraba igihugu cose ukabona yatumiye yacaguye ni ibintu tudatahura gushika ino saha turi ngaha kugira tumenyeshe amakuru abarundi twese duhere na no ku karorero ka hafi murabona iyo habaye conseil des ministres kenshi tuje gusaba amajwi muri rtn declaration sinzi ko bandi bayimenyesha mugabo tuyibonera kuri radio na televiziyo vy'igihugu niho tuvyumvira twashaka rero mudutomore munaduhe na morale yuko ibi vyigwa muriko muraduha uno munsi abategetsi abantu bose turi sanse gukorana batandukanye nabo muhora mubashikira mukababwira yuko kugira tubane mu gihugu twese dutanga amakuru dutegerezwa gukora dukoranye murakoze umukunzi arongoye urwo rwego rucungera uko umwuga wo kumenyesha amakuru ukorwa mu Burundi aratahura imyitwarariko ya bamwe mu barongoye amaradiyo afise icyo asaba baba abategetsi canke abamenyesha amakuru jewe nagomana gushigikira ndatahuye ijana ku ijana mu bamenyesha amakuru igihe bariko barakora mu mategeko ku bwanje bufatwa co kimwe cyane cyane mu bintu byo guhabwa amakuru rero umuntu yimanye amakuru agashyira ko na komantere ko mwebwe tubafata nka radiyo eh, zitemewe n'amategeko urumva uyu muntu biba byamugowe nawe Eh, hanyuma rero mesaje ndabahaye ni iyi umujournaliste wese burya ateza kuba afite carnet d'adresse ba bantu bari muri contact z'iwawe kandi mu masekiteri yose nakoresha usanga bica byoroha mugabo ubwiye ngo d'abord umaze kugira specialisation wowe ubwira ugiye nkorera mu gisata cy'umutekano uba ufise abantu uzi ko urondera urondera inkuru mu ntara zose kuri nivo zose iyo carnet d'adresse d'adresse umaze kuyifite ukaba uri specialisé muri ico gisata abo bantu bitewe bitewe kubikora neza muzomenyerana mu gisagara ca bujumbura iyo nama yahuje abaje bava mu ntara za bubanza rumonge c'ibitoke intara ya bujumbura na meri ya bujumbura igitega hahuriye baje bava mu ntara za muramvya gitega karusi na mwaro ku mugwa mukuru w'intara ya rutana hahuriye abaje bava mu ntara za ruyigi cankuzo rutana n'amakamba ku mugwa mukuru w'intara ngozi hakaba hahuriye abaje bava mu ntara za muyinga ngozi kayanza na kirundo mu kiganiro ku bamenyesha makuru nestor rubanka umukunzi arongoye sense yabajijwe ry'amaradiyo ijwi rya amerika na bbc y'abongereza azosubira gusamiranira ku murongo wa fm yishuye ko icyo kibazo kitari byari bitegekanijwe kuri uno munsi ko kizovugwa ikindi gihe atamenyesheje bujumbura evariste nzikomanya ijwi rya amerika urakoze cyane variste kuri iyo nkuru handi naho mu Rwanda bamwe mu bakora ubucuruzi buto buto mu turere twa Rubavu na Ngororero baridogera iduzwa rya iduzwa ry'amakori bacibwa uh, bavuga ko ayo makori yongerejwe inshuro zibiri ugereranyije no mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi Claude Ganza Munyamagana aratubwira ibindi ikibazo cy'imisoro ukuntu kimeze bajya bavuga ngo tujye dusora ibihumbi bitanu magana inane ya buri kwezi kandi twendi twayabona isombe aba ni bamwe mu bacuruzi bato cyane bakorera muri amwe mu masoko yo mu turere twa rubavu na ngororero mu ntara y'uburengerazuba bavuga ko izamurwa ry'imisoro ribabangamira ku buryo kuri bo gukomeza gucuruza no mu ntara y'amaburakindi kuko imisoro basabwa isumba igishoro cyabo bamwe baracuruza isombe idaseye cyangwa idasekuye bigaragara ko yatangiye kuma abandi ni inyanya cyangwa itomati n'utundi ducuruzwa duke mu gihe hari n'abaza mu isoko bazanye amasekuru gusa bategereje bo basekurira isombe twaraganiriye kandi ibyo by'imisoro twe twavuye ku muhanda nta kintu dufite nta rushoro twagiraga nta nikireba nkawe mbese hano amameza abereye aho bose noneho haba hari n'umuntu nk'ubu ngewe nkaba mfite nk'isekuro yonyine nkaza ari ugusekura gusa nanjye bakanyandikira uwo musoro w'ibihumbi bitanu magana inani kandi ari ugusekura gusa ntacuruza ibindi ibindi byo ku ruhande nta mafaranga muno mu isoko tubonamo rwose muzatuvuga umusoro ni ngombwa ariko nuko umusoro uremereye kuri twebwe kubera yuko ducuruza ku meza tukarangura utunyanya n'utukaroti wenda n'udutoryi ariko ayo mafaranga ntabwo tuyumvise kandi nta n'ayo twabona rwose kuko tutakwisezera tukabona aba bacuruzi bavuga ko batunguwe n'uko imisoro yahise izamuka ikikuba inshuro ebyiri kandi batarigeze bagishwa inama cyangwa ngo babiganirizweho mu buryo butaziguye ntabwo bigeze badusobanurira ukuntu byagenze twagiye gusora tugira ngo bwuruje imisoro garuka ni ukuvamo kubera ko duhomba nk'ibyo turangura ntabwo twunguka mbere twasoraga bitatu ubwo nibwo umusoro wuriye mu kwa cumi na kumwe nibwo twatangiranye na bitandatu babidushyiriye ku musoro umwe umuntu aba ari hano mu isoko akaza bakakubarura utazi ibyo bakubarurira ngo ni ibiki tugiye kumva twumva porosabiteri arajera aravuga ngo mbese ni ukubera iki tutajya gusora turavuga ngo mbese ko dusora ipatante n'ibindi tuzajya gusora ni ibihe baravuga ngo imisoro y'ukwezi mu baturebye muri mashine basanga turimo amadeni ku kwezi nubwo bavuga batya ingingo ya mirongo itandatu na rimwe y'itegeko nimero mirongo irindwi na gatanu akarongo kaberamye bibiri na cumi n'umunani ryo ku itariki zirindwi z'ukwezi kwa cyenda bibiri na cumi n'umunani rigena inkomoko y'imari n'umutungo by'inzego z'imitegekere y'igihugu zegerejwe abaturage isobanura ko ibyemezo birebana n'imisoro n'amahoro bifashwe bitangazwa kandi bikamanikwa ku mazu yose y'ubuyobozi bw'urwego rw'imitegekere y'igihugu rwegerejwe abaturage bireba mu buryo bwo kubimenyesha abo bireba nubwo hari abakivuga ko ibyo byemezo batigeze babimenyeshwa muri bo hari abavuga ko bamaze kubarwaho amadeni menshi kandi basanga azakomeza kwiyongera kuko nta bushobozi bwo kuyishyura bazabona bakaba basaba gusonerwa Ako magana atanu ya buri cyumweru twarayasora barayanze bagira bitanu ngo turayatanga twayakura hese none ubwo hari imyenda bababaraho
ngo bazabara bahereye mu kwa gatanu gusora amafaranga ibihumbi nzajya gusora bitanu magana arindwi nzayakura mfite n'abana bari kwiga baradusasa tuzakora tutanashora nk'ubu umagaritse gutya uku ukomeza nta bitanu mfite pe dore igode ngino nungu ufunguye urebe ko ubonamo inoti ya bitanu guverineri w'intara y'uburengerazuba bwana alphonse munyentwari avuga ko imisoro ishyirwaho byemejwe n'inama njyanama y'akarere kandi abikorera baba bayihagarariwemo ariko ngo bizongera bisuzumwe aho bibangamye binozwe urwego rw'intara uko ntekereza n'urwego rw'akarere cyazaganirwa kubera yuko dufite n'ubundi ihuriro ry'abikorera ndetse n'ubuyobozi ni ibiganiro biba hagati y'abikorera n'uturere ku nzego zose ibyo biganiro birahari mu biro twabiganira dukurikije biro kandi kuko hari aho twagiye akarere kakagenda kabikosora ahandi aho babona bitanoze bakabinoza bigomba kunyura mu biganiro n'abikorera byumvikana ko rero mu by'ukuri niba hari aho bitanoze tuzabiganira ko iby'imisoro murabizi hari n'aho abantu bavuga ati uyu musoro uraremereye yenda atari ko bimeze ariko icyo nabiza ni uko byose byose bigomba kunyura mu mucyo no kubivuganaho haba hari ikibazo gihari kikagosorwa ubuyobozi bw'uturere buvuga ko bwazamuye imisoro bugendeye ku byiciro by'ubucuruzi kugira ngo hongerwe ingingo y'imari yatwo nk'akarere ka ngororero kihaye intego yo kwinjiza miliyoni magana arindwi mirongo ine muri uyu mwaka wa bibiri na cumi n'umunani avuye kuri miliyoni magana atanu mirongo irindwi yinjiye mu mwaka ushize wa bibiri na cumi na karindwi abacuruzi bato cyane bo mu karere ka ngororero bavuga ko basuraga ibihumbi bitatu buri kwezi ariko ubu yabaye ibihumbi bitandatu magana inani naho abo mu karere ka rubavu bavuga ko batangaga magana atanu buri cyumweru akaba ibihumbi bibiri mu kwezi ubu yarazamuwe agera ku bihumbi bitanu magana arindwi aba bacuruzi bavuga ko basanzwe bagowe n'ubuzima mu ngo zabo bavuga ko kubazamurira imisoro ari ugukomeza kudindiza ubuzima n'imibereho by'imiryango yabo isanzwe ibayeho ku bugenge ubu se tuzasura iki kuko yewe ntawe urenza magana atanu wungutse magana atanu ntayo urenza ese ubwo magana atanu unayesoramo nkanahahisha claude ganza munyamagana mu burengerazuba bw'u rwanda ku bwa radiyo ijwi ry'amerika
radijwi ry'amerika amakuru arabandanya abanyeshuri cumi b'impunzi z'abarundi ziba muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo bahawe imfashanyo yo kwigwa muri kaminuza ya ebenezer de minembwe iri muri teritwari ya fizi muri uyu mwaka uza w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani n'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda ariko aba banyeshuri bavuga ko iyi buruse iyo mfashanyo bahawe ari nto ukurikije igitigiri cy'abanyeshuri barangije amashuri yisumbuye bari mu makambi z'abarundi zo muri congo mugenzi wacu vidaste ngabo aratubwira ibindi
komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri repubulika ya demokarasi ya kongo ifatikanyije na kaminuza yigenga universite benezere de minembwe bemereye abanyeshuri b'impunzi z'abarundi bari mu nkambi yo mu rusenda murongwe ndetse no hanze y'inkambi buruse yo kwiga muri kaminuza ya yemi universite benezere de minembwe muri uyu mwaka wa kaminuza w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda mushishiragaba diedone ni umuyobozi wungirije wa kaminuza ya yemi avuga ko batanze izi buruse cumi zifite agaciro k'ibihumbi icumi by'amadolari kuri aba banyeshuri b'abarundi muri gahunda yo kuzamura uburezi dore ko izi mpunzi zari zimaze imyaka itatu zicaye zitiga naho ku bijyanye n'impunzi z'abarundi by'ukuri byaratubabaje kubona abarundi ari benshi no muri bo hari abize bafite amadiplome ariko badafite ubushobozi bwo gukomeza amashuri rero twagize imbaraga zo gushaka ingene twabafasha kugira ngo bakomeze bige tubaheze espoir de vivre cyangwa se ibyiringiro byo kubaho bareke kwihebura ni muri ubwo buryo twagize ngo tubashakire buruse ibafasha kwiga iyo buruse yanyirangana gute ni midolari pari etudiya bakazayikoresha gute bakayikoresha gute izabafasha muri logement ibafashe mu byo kurya no muri fureze akademike bagomba kuriha abanyeshuri batandukanye hirya no hino mu nkambi yo mu rusenda aho twabasanze muri sale ya bibliotheke yo mu nkambi yo mu rusenda bari baje gutanga ibyangombwa birimo za fotokopi za diplome ikiranga impunzi ndetse n'ibaruwa isaba buse bari bishimye kandi bari bafite akanyamuneza kuri izi buruse bagiye guhabwa twayishimye kuko twabonye ko ahanini y'abatwiyumviye ko nk'impunzi z'abarundi kuko twari twabishatse kuva imbere y'igihe y'uko abantu bashaka kubandanya za kaminuza atakuntu turi ko turabona ingene bizobandanya ariko noneho tubonye uko bigenze twabyise ko ari nk'ijuru ryugurutse kuri twe ku buryo bw'uko batwiyumviyeho kandi twanashimye n'iyi univerisite twumvise ifite fakirite zimeze neza kumbure mbese zijyanye n'igihe cy'iterambere cy'uno munsi iyi buruse baduhaye igendekengurutse cyane nashaka no kubwira ko nkengurukira iyi senere yemeye iyi partenariya na ajya universite ya ebenezer jewe iyi buruse ikindi kintu nayishimiye ko ni uko bahejeje kwereka abarefije ko naho baba bari mu ngorane bashobora kuronka chance yo kubandanya ibyigwa amashyaka nashimye ni uko universite ya ebenezer izofata en charge abana b'abarefije mu buryo bushangira ngo nka hafi ijana ijana ku ijana nicyo tutakengurutse rwose cyane nubwo aba banyeshuri hari abavuga yuko bishimiye izi buruse z'abantu icumi bemerewe hari n'abandi nabo bavuga yuko uyu mubare w'abanyeshuri icumi ari muke ugereranyije n'abanyeshuri barangije amashuri yisumbuye bicaye mu nkambi yo mu rusenda ndetse n'iya murongwe manirakiza vincent n'umwe muri abo banyeshuri bo mu nkambi yo mu rusenda twasanze yaje gusaba iyi buruse icyo tunenga ko ni iki ni ukuvuga igitigiri batoye ntabwo gishimishije na gatoya uravye igitigiri cy'abantu bane ku banyeshuri basanzwe bari ngaha hano mu rusenda ni ibintu bidatomoye kuko turi abanyeshuri barenga amajana ariko uravye aba- turamwo abantu bane byadutangaje cyane kuko ntawuzi ngo arimwo canke ntarimwo ariko ni ibintu bi- bitaturyoheye cyane ariko si bane ni icumi ego mu nkambi yo mu rusenda ni bane Eh, murongwe ba- batatu ibuvira batatu ni ukuvuga ngo igitigiri cy'abantu cumi Mm.
twebwe rero tukaraba icyo gitigiri cy'abantu cumi ku bantu mm, twari dusanganwe ingorane z'urutavana ko twifuza kwiga kaminuza tukabona ntigikwiye na gatoya Mm.
icyo twosaba abo babyeyi bavyiyumviriye uwo mugambi ni uko ahubwo bododora hatari hato kugira ngo iyo mfashanyo yiyongere kugira ngo baze batore abandi ba- baje kubandanya amakaminuza kuko vyodushimisha cyane uravye ukuntu tubayeho ni ibintu bidadushimishije cyane ubuyobozi bwa kaminuza ya benezere buvuga yuko izi mpunzi z'abarundi zemerewe iburuse yo kwiga imyaka itatu zizatangira kujya kwiga muri iyo kaminuza muri uku kwezi kwa cumi na rimwe k'uyu mwaka w'ibibiri na cumi n'umunani mwamenya yuko iyi ariyo buruse ya mbere itanzwe kuri izi mpunzi z'abarundi kuva zagera muri repubulika ya demokarasi ya kongo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu vedasenga ku bw'ijwi rya amerika mu rusenda wo mu ntara ya kivu y'amajyepfo
radiyo ijwi rya amerika umwuga w'itangazamakuru ni umwuga utoroshe aho usanga abamenyeshamakuru bahura n'ibibazo bitari bike si abamenyeshamakuru bo mu bihugu biri mu nzira y'amajambere gusa n'abo mu bihugu byo mu burengero bw'isi baratotezwa biboneka muri iki gihe mu kanya gaheze mugenzi wacu fidele niyongabo yaganiriye na bob rugurika umumenyeshamakuru wo mu gisata c'amatohoza ari i kigali mu rwanda atangura avuga ku kungene abona igitigiri eh, ibitigiri bitera byiyongera by'abana- by'abamenyeshamakuru eh, bagandagurwa ku isi bariko bararangura umwuga wabo tumutega amatwi umumenyeshamakuru uyu urabona ko ari ibintu biteye ubwoba birateye umutima uhagaze kuko bigaragaza yuko umwuga w'abamenyeshamakuru ubangamiwe ku isi ariko rero jewe eh, ibi bitigiri ndabishyira mu rutonde rw'ingorane ziri ku isi muri kino gihe ubirazi na cyane cyane ingorane zijyanye n'iyubahirizwa ry'agateka kazina muntu cyane cyane eh, n'intambara ziri mu bihugu bitandukanye murabibona ku isi ariko kandi ibi bitigiri bi- bi- biteye ubwoba by'abamenyeshamakuru baguma bicwa cyane cyane abamenyeshamakuru bakorera cyane mu gisata cy'amatohoza abo bita abajournaliste d'investigation Eh, jewe mbona ko bijyanye n'iki kibazo cya demokarasi ku isi aho ubona yuko mu bihugu bitandukanye demokarasi i- nayone ibangamiwe kuvuga intwaro rusange intwaro nziza ni ukuvuga rero yuko birajyanye birafitanye isano kuko kenshi na kenshi aba bamenyeshamakuru bicwa eh, kubera ibihugu biba biri nko mu ntambara ariko kandi bakicwa kandi kubera amadosiye akomeye baba bariko bagerageza gushyira ahabona eh, ayo nayo kenshi ugasanga eh, atunga agatoke abayobozi b'isi b'ibihugu bimwe bimwe cyangwa amareta none wari kuravuga no mu bihugu byo mu burengero bw'isi byaba bisanzwe bizwi ko bikingira um, bihagije abamenyeshamakuru ariko umuntu ariko araraba uh, kubera ibintu biriko birahinduka mu vya politike ariko haza abanyepolitike bafise ivyiyumviro vyo kwiyugarana eh, vyo kuzira abanyamahanga umuntu ara- arabona ko abamenyeshamakuru no muri ivyo bihugu batanguye guhura n'ibibazo biboneka Ni- n'ikihe kiriko gituma ivyo ku bwanyu mu- mu- mubona ari ikihe kiriko gituma no muri ivyo bihugu abamenyeshamakuru bagira ibibazo bikomeye nibyo eh, uko imyaka yagiye iragenda bivuze neza kuko eh, muri ibyo bihugu nyine by'uburenganzira bw'isi eh, ugiye kuraba ni ibihugu bimaze imyaka myinshi mu ntwaro rusange muri bya demokarasi aho usanga ibyo bihugu byari byaribyukiye kubahiriza agateka kazira muntu ariko rero uno munsi kubona umwuga wo kumenyesha amakuru nawo utanguye kubangamirwa muri ibyo bihugu ni- bigaragaza eh, ingorane zitanguye kwibonekeza muri ibyo bihugu nyene sinovuga nk'ibi bijanye n'icyuka kibi kiri hagati y'ibihugu amaleta y'ibihugu bya rutura cyane cyane ibi bita gertwade ariko birafitanye isano kuko urabona ko hariho amaleta ubundi muri ibyo bihugu byita ko byari biteye imbere eh, mu by'agatakazira muntu mu bya demokarasi mu by'ubutunzi hariho icyuka kibi gitangiye kugaragara aho nk'uko babivuze usanga amaleta no munsi agomba gutangura kwiyugarana ugasanga ibihugu bitanguye kugomba kudohoka ku masezerano mpuzamakungu wasanga abifatanya n'ibindi bihugu nk'ibi bya uniyo europeyene muramaze iminsi mwumva ibi byo muri bya otani aho usanga ibihugu bimwe bimwe bya rutura bitanguye kugomba kudohoka kuri bene ayo masezerano ariko kandi cyane cyane uwo mwuga wo kumenyesha amakuru n'abamenyesha amakuru ubu biboneka ko babangamiwe muri ibyo bihugu ndabona bifitanye isano n'intwaro ziriko ziraza muri ibyo bihugu byitwa ko byari biteye imbere izi ntwaro twokwita za populisme z'abapopuliste ni ukuvuga aba bategetsi iyi migambwe itanguye kuza hanini umengo kampanye na propagande zabo zishingiye ku bintu by'ibinyoma zishingiye ku bintu byo guhenda no kubyoshabyosha abanyagihugu nko mu kuvuga bati twebwe mudutoye twebwe tuzobakorera ibi n'ibi n'ibi tuzirukana aba bantu bariko barabarira amatungo yanyu tuzirukana abantu bose atabere abenegihugu b'iki gihugu bafite ibyo rero nibyo ubona muri ibyo bihugu bya rutura bitanguye gutera ikibazo rero kenshi usanga nk'abamenyeshamakuru bobo batabaguma bahagarariye icyo nokwita amategeko mpuzamakungu ugasanga abamenyeshamakuru bahagarariye icyo nokwita kandi kumbure mu gifaransa les règles internationales simenye mu kirimi nobivuga ariko usanga bagomba guhagararira ukuri bagomba mbere no gusa n'abategura bene abo banyepolitike usanga bari ko babesha abanyagihugu babaryosharyosha cyane cyane ugasanga kenshi ariko bashyira imbere ibintu n'ingorane zisa n'izigomba gutera ubwoba abanyagihugu ibyo rero biragaragara muri ibyo bihugu nicyo rero mbona yuko nacyo reka ibangamiye umwuga wo kumenyesha amakuru kuko murabibona reka dufatire akarorero ku gihugu gahora gifatwa nk'akarorero igihugu cya leta zunze ubumwe za amerika ari naho iyo radiyo yanyu mukorera murabona uno munsi umukuru w'igihugu akirongoye ni umukuru w'igihugu imvugo yiwe irabangamiye umwuga wo kumenyesha amakuru kubera afite imvugo y'iterabwoba afite imvugo yo guhahamura abanyamerika afite imvugo yo kwereka abanyamerika bati izi ngorane izi n'izi n'izi muzitewe n'aba bantu hakuzana umuti w'ingorane urama ugasanga ariko akora ku bintu bisanzwe cyane nko kuvuga ati muri abanyamerika mwe nimba mubona hano haguma habaye ibitero nimba mubona akantu wanyu ubangamiwe ibyo rero ndabona ni ikibazo murabibona nicyo nashaka kuvuga ibi bibazo bya populisme biriko biraza ku isi aho usanga rero abamenyeshamakuru batabyemera bagashaka bobo kwerekana ko uwo muntu ariko arabeshya kenshi rero batabagiranira ibibazo na bene ubwo busa ndabona ari byo biriko biraba muri ibyo bihugu bya rutura byahora ari nk'akarorero mu kubahiriza agateka ka zina muntu mu kubahiriza ibya demokarasi reka tuze ku mirongo ya telefone dufise desire uratwumva ndabumva Eh, desire irindi zina aho uri n'ikibazo ca intererano ndi mu rwanda ni ndari kigali yego eh, ikibazo ca intererano nashaka kubaza impamvu abamenyeshamakuru bapfa kubyita umwuga wabo nuko mbese bapfa kubera baba batanze amakuru atari yose nk'abapadiri ukuri murakoze reka bishure mwishure bob murakoze namwe arakoze desire arakoze desire kuri icyo kibazo ariko nimba yari yagerageje gukurikirana ikiganiro mu ntango nibyo tuba turavuga yuko benshi bicwa ubwa mbere na mbere bagira umwuga wabo bagira ibyo banditse bagira ibyo berekanye rero mu maraporo mu ma artike hanyuma rero kenshi nta mumenyeshamakuru yicwa ngo ngo kubera ko ya- yasize amakuru atariyo ngo kubera yabeshye ntibibaho kuko iyo abeshye cyangwa nkora ndabibona mu no mu binyamakuru bikomeye birashyika eh, ikinyamakuru cyangwa umumenyeshamakuru akihenda ku kantu gato mu nkuru yiwe ariko muramuca mubibona bahora bata- banabivuga bonyine bati muradutunga aha twabihenze kuri iki gitigiri igitigiri nyacyo cyari iki cyangwa muradutunga eh, iki kintu cyavuze uyu muntu ku itariki ibi bihenda ku tuntu duto duto atatu twica mu mwuga wo kumenyesha amakuru ariko rero hanini abicwa hanini ah, abagira akazi kabo ni abantu baba bariko baranyegurura ibinyegezwa niko novyita eh, kuko nico abamenyeshamakuru ba- bakorera mu gisata c'amatohoza nico bajejwe bajejwe kugira enquete kugira amatohoza ku bintu biba byabaye bihishije binyegeje hanyuma bakabishyira ahabona kenshi rero nibyo bagira nicyo nta mumenyeshamakuru turigera jewe gusa n'ubu numva ngo yishwe kubera ko yashyikirije mu nkuru y'ikinyoma oya ahubwo bicwa kubera ko batanze amakuru y'ibinyegezwa bagashyira habona ibintu abategetsi abantu bakomakomeye abatunzi bakomeye baba babigeje kenshi rero bishobora kubashyira nko mu butungane abo bantu ni ni icyo nashaka kugerageza murakoze eh, dufise kandi Olivier uratwumva urumva cyane irindi zina naho uri ni nahimana olivier ndi mu ntara ya cibitoki muri komine mugina umutumba rusagara mu Burundi ye ufise ikibazo cyangwa Amo.
icyiyumviro uterera ego banje guteza abantu bose bagize amahirwe yo gutorana umwuga wo kumenyesha amakuru kuko ari umwuga ga utaborohera ariko kandi eh, abavyeyi n'igihugu byagiye birabafasha gushika k'uwo mwuga baragize neza kuko badukorera akazi gahambaye kandi akazi ko kwitanga kadasanzwe hama ikibazo ca mbere uyu munsi turabona abamenyeshamakuru hirya no hino mu isi mu bihugu bitandukanye usanga bakubagurwa n'ibyo n'inzego zojeje kubakingira canke umuntu ku gatwe kiwe eh, mugabo ugaca wumva ngo eh, basohora ivyegeranyo yuko amaleta aba abifise mu ruhara none ko tuzi yuko amaleta bafise abantu bayaserukira bazwi n'amategeko ya mashyirahamwe mpuzamakungu ajejwe gukurikirana agateka k'abamenyesha amakuru arahiza agakora iki eh, ku bufatanye n'ayo mareta kugira akurikirane abo bantu baba bagandaguwe ni ukuvuga rero eh, nsaba neza ko abo bamenyesha amakuru bose bakora uwo mwuga bashobora kuba babona bohura n'ibibazo izo nkuru zose zobakwegera bashobora kubanza kuzicara babonye ari byo bahitana bahuriramo bashobora guhurizamo izo nkuru zabo akaba ari rwo rushobora gushikiriza izo nkuru hama ndabashimiye cyane kandi ndakeje umuntu wese afise ibanga ryo kumenyesha amakuru ntibagiwe abamenyesha amakuru b'ijwi rya amerika co kimwe n- n'abamenyesha amakuru bo ku maradiyo atandukanye haba mu- ngaha mu karere mu burundi mu rwanda tanzania Murakoze.
Kenya, uganda sudani y'epfo murakoze mubwiriza Yego.
murakoze cyane Eh, mumwishure Bob ego eh, arakoze origine agomba kumushimira kuri izo ntege ubwa mbere na mbere ateye abamenyesha amakuru hama nashaka kumwishyura kuri ibi bibazo bibiri abagize ubwa mbere yavuze ati hariho amashyirahamwe tuzi yaba mpuzamakungu cyangwa inzego ziba zibigenje mbega akenshi iyo abamenyesha amakuru bahuye n'ibibazo bene ibyo cyangwa bamwe bamwe bakagandagurwa ati bene ayo mashyirahamwe arahita politiki ubwa mbere na mbere nagenda mwibutse yuko eh, nk'umumenyesha amakuru yamaze kugandagurwa nta kintu na kimwe yaba ishyirahamwe cyangwa igihugu gishobora gukora kuko ntikiri bumusubize ubuzima ngo asubire kubaho ariko nagombaga mubwiye ko hariho amashyirahamwe mpuzamakungu mbere amwe amwe n'ayo mu bihugu bitandukanye usanga akurikiraniye cyane hafi bene ibi by'agateka ka zina muntu cyangwa agateka k'abamenyeshamakuru rero nk'uko ibyerekeye umugabo w'amenyeshamakuru nagenda mubwiye ko nk'iryo shyirahamwe tugiye mwavuze tugitangura ah, C- CPG CPG Committee to Protect Journalists ni ishyirahamwe mpuzamakungu rifite icyicaro muri leta zunze ubumwe za amerika bemeje gukingira abamenyeshamakuru kenshi iyo bamenye hakiri kare ko nk'umumenyeshamakuru ari mu bibazo bikomeye baragerageza icyo nokwita gukoma akaruru ni nka arerte baragerageza gusohora nk'amatangazo aho bamenyesha amakungu y'uko abamenyeshamakuru kanaka cyangwa umwuga wo kumenyesha amakuru muri iki gihugu ubangamiwe kubera ibi n'ibi n'ibi n'ibi, bakabidondagura ibyo rero birafasha birafasha kwereka nk'amareta cyangwa abakuru b'ibihugu cyangwa abo bantu bita ko bafite ubutegetsi bukomeye mu bihugu bene abo bita abamenyeshamakuru birafasha mu kubatera ubwoba birafasha no mu kubahagarika muri bene iyo mirimo yabo igahita yikurikira abamenyeshamakuru kuko batababona ko ejo ya- ejo aho bizokera hose ibyo bamenyesha
aho ni naho duheraje ibiganiro n'amakuru twabateguriye iri mugenzi wacu fidel niyongabo yaganiriye na bob rugurika ku bijanye n'umwuga wo gutangaza amakuru ku isi radiyo ijwi ry'amerika isamiraniye washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwari muri kumwe na oriane itanga ishaka i washington dc turabashimiye mu bandanye mwumviriza ijwi ry'amerika